muracyumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi ijwi rya amerika ni kuri interineti ku rubuga wazi itatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com ku maradiyo yanyu muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri amakuru ubu turi n'ingorane nyinshi nta n'umuntu akirara ubuho byakomeye rwose byahangaye mugerageze ntibirenga ukwezi kwa gatatu nguko nyakubahwa umuhuza w'abarundi yavuze icyo kibazo twarakimutumye cy'uko mworaba murabona ko twahebye byinshi uyu ni baranyikwa joseph ahagarariye abahinzi baheraniwe amafaranga na leta y'u Burundi mu ntara ya murambya arimo arasaba leta kwihuta mu kubariha umwenda nyine leta ibafitiye mu burundi rero leta iritegura kwishyura abahinzi bo mu ntara zitandukanye bayihaye ibiti by'imbuto mu bihumbi bibiri na cumi ariko na n'ubu ikaba itarabishyura ni inkuru ya evariste nziko banyanka mu mwaka wa bibiri na cumi niho abo barimyi badandaza batangura gusaba ko leta yobariha amafaranga agera ku miliyaridi zitanu n'imiliyoni za baba mirongo itandatu na zibiri bari baheraniwe ni mu gihe mu biro by'umukuru w'igihugu petero nkuru nziza amakuru yavayo yashikiriza ko ayo mafaranga yasohotse atawuzi igituma atashikiriye beneyo iyo dosiye yahavuye ija mu minwe y'umuhuza w'abarundi w'ico gihe muhamed rukara icabaye ni uko abo barimyi badandaza boba bahavuye bemera guhe guheba mirongo itanu ku ijana y'ayo mafaranga biturutse ko urudandazwa bakora rwagiyemwo amahinyu umuhuza w'abarundi wa kino gihe eduard nduwimana yavyibukije mu nama yagiraniye kuri uno wa gatatu n'abo basaba kuronswa amafaranga baheraniwe twashaka no kubanza gushima dushimira abenegihugu ko batahuye kuko tumaze kubashyira hamwe tukabumvikanisha tukabereka amakosa abakozi ba leta bagize tukabereka n'amakosa ashobora kuba yakozwe na bamwe mu batanze ivyo vyamwa baremeye yuko amafaranga izo miliyaridi zitanu n'imiliyoni mirongo itandatu n'izindi birenga gato yuko yocibwamo kabiri umwumvikano ni ukugenda haraba ico uheba hakaba n'icyo uronka niweza ngo uronke byose ibintu biciye umwumvikano aho rero turabashimira cyane dushima abaserukira leta muri bino bikorwa tubashimira yuko uwo mwumvikano nabone bahavuye bawugira uwabo barawemera dushimira kandi abatanze ivyo vyamwa kuko nabone bahavuye bemera yuko ibice mirongo itanu ku ijana baheza bakabiheba uko baturuka mu ntara zitandukanye z'u Burundi hari amafaranga bamaze kuronswa umuhuza Edouard Nduwimana yabamenyesheje ingene bagiye kuronswa yasigaye hasigaye rero yuko abenegihugu bishurwa amafaranga arenga miliyaridi imwe miliyoni majana indwi na mirongo itatu n'indwi ibihumbi majana indwi na mirongo itatu n'imiliyoni majana na mirongo itanu aha rero twashaka kumera nk'abamenyesha yuko aho twe tugeza igikorwa cacu gisa nk'uko kirasozerwa dushaka kubabwira yuko umushahara w'igihugu cya leta yuko yemeye ko amafaranga yanyu agiye kuyabariha ndetse amatwi adusumira namwe muba mumaze kugira umubonano nawe muravugana n'ingene vyogenda abo barimyi badandaza basanga ariko imyaka ibaye myinshi bishuza bashikiriza ko hari abatakirara mu mazu kubera ababishuza batemera ivyo bababwira uko bavuye ibujumbura kwishuza baranyikwa joseph yari yaserukiye abaheraniwe bo mu ntara ya muramvya ubu turi n'ingorane nyinshi nta n'umuntu akirara ubuho vyakomeye rwose vyahambaye mugerageze ntibirenga ukwezi kwa gatatu nk'uko nyakubahwa umuhuza w'abarundi yavuze ico kibazo twarakimutumye c'uko mworaba murabona ko twahebye byinshi twaremeye kuko natwe turabene igihugu turi muri iki gihugu iyo bitagenda neza nitwe biba bitagenda neza baradusigurira ariko amafaranga bigoranye turemera duheba igice hari ikindi kintu abo barinyi badandaza bavuga ko kiriko kibasonga mu buhombe bagize ni uko basabwa ikori kuri ayo mafaranga bataronkejwe yose bagasaba ko kuyo bemererwa ko bagiye kuronswa batotangishwa ikori uwahoze ku rugamba maniragarura teresforo yari yaserukiye abishyuza bava mu ntara za cibitoke na bubanza twongeye tukaja tukariha ikori naryo twebwe ahubwo ntituba dugitwaye senkani purusa urumva ko senkani purusa ntishikane mu makarani kumvye purusa tuca tusanga turi muri trani purusa canke ve purusa urumva ko nitwe tuhasigara n'ubundi kandi ni naco gituma dutaka dutakamba bivanye n'amadeni dufitiye abantu ko ni ukuri wowe nyakubahwa umuhuza w'abarundi ibi birashikira na nyakubahwa umukuru w'igihugu ko ayo makori vy'ukuri turatakambi ko atomva kuri ayo mafaranga asigaye iki turagishimitseko cyane ikindi dushimitse ni iki cy'uko ikiringo coba kigufi cyane kuko umugozi uraturembeje n'uruhungo rwo kuhunga bene wacu kandi twategereza guhuriza hamwe mu bikorwa byo kubaka igihugu iyo dosiye y'abo bishyuza leta yasubiye mu minwe y'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije n'ubujejwe ikigega ca leta mu gihe yasa n'iyari yarangiye mu mwaka wa bibiri na cumi mu mafaranga leta yategekanya gukoresha muri uwo mwaka ayo mafaranga y'abo bahaye leta ibiti by'ivyamwa yari yategekanijwe gabriel rufyiri arongoye ishirahamwe urukome rigwanya abakaboko no gusesagura amatungo ya leta yakurikiraniye hafi iyo dosiye ari mu bibaza iyo ayo mafaranga yakatishirijwe bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika evariste urakoze noneho tujye mu rwanda aho ubushinjacyaha butangaza ko bwahagaritse ubujurire ku rubanza rwa diane rwigara na mama we aderine rwigara turi kumwe na asumuta kaboye kuri telefone akurikirana iby'uru rubanza asumuta wiriwe neza wiriwe neza toma niko ubushinjacyaha kugira ngo bufate iki cyemezo byagenze bite
ubushinjacyaha umuvugizi w'umushinjacyaha yavuze ko bafashe iki cyemezo nyuma yo kugirwa inama na minisitiri w'ubutabera tuganira yambwiye ko minisitiri w'ubutabera ari we utegeka ubushinjacyaha bukuru ko rero itegeko nshinga rimuha uburenganzira bwo kuba yasaba ubushinjacyaha guhagarika gukurikirana dosiye runaka ko ari ibyo rero bakurikije kandi bakaba barabishyize mu bikorwa ariko rero ikirego cy'ubujurire cyari cyarageze mu rukiko ikirego cy'ubujurire umuvugizi yambwiye ko bari barakigejeje mu rukiko kuri makumyabiri na karindwi z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka ushize hanyuma nyuma y'iminsi mike cyane igeze kuri itatu cyangwa ine kuri mirongo itatu n'imwe minisitiri w'ubutabera agategeka ko cyahagarikwa noneho rero bivuze iki kuri diane rwigara na mama we adeline bivuze ko rwose nta rubanza na rumwe rukibakurikiranweho cyane cyane kuri ibi ngibi bari bararezwe ko noneho babaye abere burundu ari nabyo banambwiye bati turabyishimiye cyane yewe dutangiye n'umwaka mu mahoro kuko ubu ngubu nyuma y'uko ubushinjacyaha bwari bwavuze ko bwajuriye ni ukuvuga ngo bari bagifite izindi manza imbere zari gutanga ko bakomeza bakaba abere cyangwa se bakaba bafungwa nk'uko bari barigeze gufungwa mbere ubu rero bivuze ko babaye abere mbese burundu nta rubanza bagifite imbere yabo twibukiranye muri makeya rero ibyo bashinjwaga
diane rwigara yashinjwaga byo gukoresha inyandiko mpimbano hanyuma hakabagira ibyo bahuriraho n'umubyeyi we ibyo kuzana imvururu muri rubanda umubyeyi nawe akaba yashinjwaga guteza imvururu muri rubanda ndetse no kureba amacakubiri mu banyarwanda nyuma rero wakwibutsa nanone abatwumva igihe bari barafunguriwe mu bafunguwe bagizwe urukiko rwabagize abere mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka ushize ariko mbere gato y'uko bagirwa abere uko bari barafunguwe by'agateganyo ni ukuvuga ngo n'ubundi urukiko rwabahanaguyeho ibyaha bari bamaze iminsi bari mu rugo iwabo asumuta kaboyi urakoze
urakoze cyane toma radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu
ijwi ry'amerika ku maradiyo ku mirongo migufi muradukurikira kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi abagize umugwi severe wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ntibemerewe gutanga amakuru ku giti cyabo ku byo bakora icyemezo cyafatiwe mu mwiherero barimo mu ntara ya ngozi ni inkuru ya fidelite y'ishatsi abagize umugwi w'ukumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe bahamagarirwa gukorera mu ibanga muntu yiyumvira ko azoza aratanga amakuru hanze muntu yiyumvira ko azoza ariba furashe disike ajana hanze izo inforomasiyo zisohotse zizosohoka tutabizi hajya za terisa nibo ba mbere bishima yuko bazirose bitugaruka ko rolandome inforomasiyo ziragugwa ndatuturiye ko ntimuzogurishe inforomasiyo za severe nsabe inforomasiyo za severe ntituzozumvire papuwa z'inuvere gine ivatikano Pierre Claver ndayicari arongoye umugwi Sever yabivugiye mu mwiherero abagize uwo mugwi bariko baragira mu ntara ya Ngozi uwo mwiherero uri mu bikorwa vya mbere bigaragaye bakoze kuva batowe itariki mirongo na zibiri z'ukwezi kw'icumi na rimwe ibihumbi bibiri na cumi n'umunani ikindi abagize uwo mugwi babuzwa ni ukugiranira imigenderanire y'akazi n'abahoze muri uwo mugwi nsabe umuntu wese yari afite amarorasiyo n'abatagikora muri Sever simvuze yuko ubugenzi bwanyu mwobuhagarika mugabo muntu yiyumvira ko agomba gukorana n'uwagiye asakira muri severi kubera amarorasi bari bafitaniye ndadururiye ko azoba ariko aritega umwereka kandi hageze yuko tumusezera tuzovuga yuko yakoze ikikosa porofesiyoneri mu kumusezera bagira icyo bita muri kodi travaye bita lisansima santre ya vi ni endamunite n'ubu niko ndavuga urashobora gusanga hari abantu ariko ararungika watsapu atariko aravuga ibigi iyo ndongozi shasha severe n'umuntu yari asanzwe azwi mu mateka y'u Burundi ariko kuva agitorwa muri ayo mabanga bamwe mu banyepolitike ntibabishimye abo banyepolitike bagiriza umugwi ujejwe gutunganya amatora seni yari arongoye ko mu matora wahagarariye mu bihumbi bibiri na cumi yibwe mbere bamwe muri bo bakaba baciye bayinjururamwo naho biri uko ntibyabujije ko yizegwa mu kurongora umugwi watunganije n'ayandi matora yakurikiye ubu mugwi severe yasubiriye uhebereye imana mu idini rya gatolika musenyeri jean louis nahimana umwigisha muri kaminuza paul ngarambe akaba yarigeze kurongora umugwi seni watunganije amatora yo muri bibiri na gatanu mu kiganiro yahaye ijwi rya amerika atanga impanuro ku nyifato ibereye severe ibi vya komisiyo verite reconciliation ni vyiza rwose ariko hariho ico ntinya ndakivugire hejuru nuko usanga ari ibikorwa bitanguzwa n'abanyepolitike hanyuma bikaguma bifise intumbero ya politike gusa ico rero jewe kirambabaza mugabo ntitwofatira ku vyiyumviro vy'uwo munyepolitike w'ico gihe kuko ivyo turiko turarondera nibifasha igihugu kubakwa uwo mwiherero abagize severe barimwo uzohera igenekezo cumi na kabiri z'ukwezi kwa mbere inkomoko y'uwo mugwi uri mu masezerano yarusha y'ibihumbi bibiri washinzwe inyuma y'imyaka cumi n'ine wiyumviriwe mu kiringo c'imyaka ine zari zimaze mu vyaranguwe n'izo nzego ziherutse gusubirizwa harimwo urutonde rw'abantu ibihumbi mirongo irindwi bahuye n'ivyago vy'intambara muri bo ibihumbi mirongo itandatu barumvirijwe hongera haramenyekana abagirizwa ivyaha ibihumbi cumi na bitatu hamwe n'ibinogo rusangi ibihumbi bitatu n'amajana atanu ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi fidelite yishatse ijwi rya amerika
Our voices ijwi rya amerika ryatanguye ikiganiro gishasha kuri televiziyo ikiganiro our voices mu rurimi rw'icyongereza bisigura amajwi yacu icyo kiganiro kigizwe n'abakenyezi bane baturuka mu mpande zine z'umugabane wa afurika umwe muri bo aserukira akarere ka afurika y'ubuseruko nije oriane itanga ishaka mumenyereye mu makuru y'ikirundi n'ikinyarwanda mu kiganiro Our Voices tuyaga ku bibazo bihanze umugabane wa Afurika bivuye ku vyiyumviro n'ivyifuzo by'umukenyezi w'umunyafurika tuganira no ku yandi makuru yo muri Afurika kaze mwese abumva ururimi rw'icongereza turabararitse gukurikirana Our Voices kuri Facebook canke kuri YouTube fyonda like na subscribe mwongere mu gisangire na bagenzi banyu ku mbuga ngurukana bumenyi zose Our Voices
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda usibye rero bene icyo kiganiro iwanyu mu ntara dufite n'ibiganiro muri isanga nk'uko mubizi buri munsi kuva saa kumi ni muri urwo rwego tugiye kubagezaho igice kimwe cy'ikiganiro cy'uyu munsi aho oms organisation mondiale de la sante ni ukuvuga ishami ry'umuryango w'abibumbye ivuga ko mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi sida yahitanye abantu bagera ku bihumbi mirongo itatu n'umunani ku isi hose mu kiganiro wo muri isanga mugenzi wacu diane ninahazwe amaze kugirana na muganga niyongere jeanne d'arc wanonosoye iby'umugera wa sida bagarutse aho ubushakashatsi bwo guhashya iyo ndwara ya sida bugeze dr niyongere aratangira avuga uko ibitigiri by'abanduye umugero wa sida nyine mu burundi byifashe haraciye imyaka icumi ibiharuro byari kuri bine ku ijana y'abagendana umugera wa sida mu burundi bwose ariko uno munsi muri uno mwaka ku biharuro twaronse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi bivuga yuko mu barundi bose abantu badashika igice kimwe ku ijana aribo basigaye bagendana umugera wa sida ni bake cyane urabye ibyo biharuro bya kera yego hamaga muganga jean d'arc abo bake cyane bavugwa mu gihugu cy'u burundi tubasanga mu wahe muco n'urwaruka ni abasaza ni abaki muri rusange muri rusange umutoza yerekanye yuko abapfasoni aribo cyane cyane bafise uwo mugera gusumba abandi hama bari ufashe hamwe abapfasoni n'abagabo ni mu rugero bwa imiyabaga mu myaka yo kurondoka niho ubona ibiharuro ari byinshi gusumba ahandi ya myaka umuntu aba ageze kuronka mu myaka yo kuronka umwana hanyuma hari insiguro ga muganga mufise y'impamvu uyu muco ari ubangamirwa cyane hagati ya cumi n'umunani na mirongo ine kandi bikaba ku bapfasoni ahubwo ntibije no ku zindi mpande biraboneka yuko barabye mu mico y'abantu umugabo umwe arashobora kwandukiza abagore benshi kubera imico y'abantu nk'imigwa ibintu bijyanye nk'ibyo hanyuma abagore ahanini nibo benshi kandi baranakenye ni ukuvuga hariho bamwe bamwe abatari bake bakoresha amabanga mpuzabitsina mu kubaho nicyo kiba gisigura ahanini igituma umugore w'abagore ari wowe uba wanduye gusumba abandi hariho n'ikindi abagore baripimisha hajya uhoho hari n'itegeko umugore wese yibungenze agiye kwa muganga ategerezwa gupimwa uwo mugera wa sida n'ibyo birashoboka ko bisigura igituma ari abagore benshi baboneka mu biharuro gusumba abagabo hanyuma abapfasoni uravuze yuko akenshi baripimisha mukabona ko bayufise ibiharuro bikaduga gutyo kandi umugabo umwe ugasanga agendanye na benshi biruko mu bisagara no hagati mu gihugu cy'u Burundi nko mu makomune yegereye kure umurwa mukuru cyangwa ibiharuro biri hejuru ku murwa mukuru
ibiharuro biri hejuru cyane cyane ku mugwa mukuru wa bujumbu no ku migwa mukuru y'intara nk'igitega nk'ingozi imigwa nko mu rumonge ahantu hari imiji niko babivuga niho haboneka ibiharuro byinshi gusumba ahandi ariko ibyo biharuro byinshi biraza bikaboneka no mu mugwi w'abasirikare mu mugwi w'abasirikare yego turaza kubigaruka ko hanze hatari ko turase abakunzi b'ijwi rya amerika n'ikiganiro muri isanga bashaka kubaza utubazo wa mbere ni laurent laurent ikaze yego urakomeye
ndakomeye ndakomeye ni akabazo uca nk'intererano kwa dr jean d'arc
ni akabazo nashaka kumwibariza kuri iyo cyo indwara ya sida nshaka kumubaza ndetse nk'umuntu yanduye sida kuko benshi hagiye baba batarasobanukiwe iyo sida nk'ibimenyetso bigaragaza sida ni nk'ibi
urakoze laurent ngira umunsi mwiza yego nawe mugire umunsi mwiza ego muganga murumvise akabazo ku mukunzi w'ijwi rya amerika ati umuntu agendana sida umubwirwa niki
Eh, muri bino bihe tugezeho birakenewe cyane ko umuntu agendana umugera wa sida atomenyekana ari uko ibi- ibimenyetso bitanguye kuboneka umuntu agendana umugera wa sida umuntu yanduye umugera wa sida ni umuntu nk'umuntu wese nta kimenyetso umubonera ko eh, iyo ari inzu agera kuho ibimenyetso biboneka aba ageze kure cyane ubundi igikomeye ni uko umuntu wese ahubwo yofata ko arwaye akagenda kwipimisha agaheza akamenya ibyo bipimo bigasanga ntarwaye cyangwa bigasanga ararwaye Ico- nicyo cyiza niyo mesaje ubonye duta- duha abarundi bose n'abantu bo ku isi yose kugira ngo umuntu ntarinde kwibona kw'ibimenyetso by'indwara kubera ibimenyetso bye biboneka bitevye cyane birashobora no kuboneka umuntu amaze imyaka cumi cumi ni- n'ibiri agendana umugera wa sida atarabimenya atana kimwe kiraboneka hama none ga muganga uh, urinze ugendana umugera imi- eh, imyaka cumi utarabimenya ko ufise umuntu aza ku uza kumugwana cane gose ku buryo bibonekeza eh, nko gushika ku myaka ingaha ufise canke bivana n'umubiri w'umuntu bivana n'umubiri w'umuntu ariko byarerekanye yuko abana berekana ivyo bimenyetso kari gusumba abakuze ivyo bigatumwa n'uko abasoda bagwanira umubiri barabanza bakagwanya uwo mugera umugera nawo ugaca ugera ahantu ukagwanya abasoda ukabamara iyo rero bageze kuri abo basoda basanzwe bagwanira umubiri ni ama anticorps mu gifaransa nkunda kuvuga abasoda bagwanira umubiri ni ni inkomezi z'umubiri ziheza zigashira zigashizwa ziga- zigashira kubera uwo mugera wabaye mwinshi mu maraso umuntu rero agaheza agatangura kwerekana bya bimenyetso akagwara igituntu akagwara eh, mugiga akagwara inkorora zidahera akagwara indwara zitari nke indwara iyo ari yo yose irashobora gushika iyo umuntu agendana umugera wa sida ageze kuri urwo rwego rw'abasoda bamuhe- bamuheze ko ata nkomezi z'umubiri agifise abasoda bagwanira umubiri baheze indwara rero iyo ari yo yose arashobora kuyigwara kandi ikamusinzikaza rwose murakoze cane muganga jean d'arc turase na jean bosco jean bosco ikaze nawe
Halo?
ego ikaze kw'ijwi rya amerika ya jean bosco yego cyane murakoze ego akabazo canke intererano kwa dr jean d'arc Eh, dr jean d'arc ni kuri musanzwe mwazi ko indwara ya ya- ya sida y'uruhunyanganda nk'uko bayivuga rero nari nkeneye kumenya by'ukuri eh, yuko umuti wayo woba uratuwa gusa isaha nicyo nari nkeneye kumenya rero yego hanyuma n'ingene umuntu ama- yamaze gu- kwandura amaze gufatwa n'uwo n'uwo mugera wa sida ingene yobandanye yifata Mm.
murakoze cyane urakoze cane jean bosco uherereye hehe
jewe ndi muri zambiya urakoze cyane muri zambia bandanye kumviriza ijwi rya amerika
yego Mm, ego muganga duga ku ijambo
yego yego umuntu abaje ikibazo cyiza cyane nibaza ko abaje ikibazo kiza gushika kunyota abatari bake bariko barumviriza ijwi rya amerika yego
muri kino gihe nta muti uvura koko umugera wa sida uraboneka ariko hari imiti ipfufahaza umugera wa sida gushika ku rugero umuntu ashobora kuvuga dushobora kuvuga ko yakize mugabo akiwugendana mugabo atangwara n'imwe atazi iya ndwara zishikira abantu barwaye umugera zishobora kumushikako kubera ko imigera uwo muti uradisubiza hasi imigera ikajya mu- hasi rwose mu maraso hanyuma akagira ubuzima bwiza akamera nk'umuntu uwo ari we wese atanagendana umugera wa sida umuntu akomeye a- a- mugabo yama ku muti kubera uwo muti nabasiguriye neza ntukiza sikire bafata agakira mugabo ni umuti umuntu yamako ugacungana iyo migera ukayigabanya ku buryo waba uyicunze ntibyure umutwe ngo ikure Mhm. awama ko kuva kuwa mbere gushika kwa mungu ga muganga umwaka wose imyaka yose azobaho canke aratezurirwa
yego cyane uwo muti awama ko ntawe usiba yego
yego kubera umugera ni umu- ni umugera urakaze cyane ku buryo usibye umunsi iminsi ibiri iminsi itatu umugera ariko ubu uba uri kuwuha inguvu zo gukura no kurengera uwo muti uriko uwo muti rero uhari hari imiti myinshi mugabo ihagarika uwo mugera ntisubire gukura ntipfe ngo ihere mu maraso mugabo ikagumaho urumva umwana adakura ntaba akura nyine nta- ntahaje ntacyakugira Eh, ha- hanyuma ga muganga uvuze ngo uyu muti ufashe hagera igihe uyu mugera ntukome ntubandanye ukura iyo uri kurawufata ko mbona uwo mugera muma muvuga ati ntahuja wari ukiri hasi ntawe uri kuraja uwo ariko arafata umuti arashobora kwanduza none
Eh, uwo muti ik- ikintu ufasha ahanini ni ukugira uwo muntu arwaye mugera abandanye agira amagara meza yiwe akomere akore ibikorwa vyiwe abe umuntu nk'abandi ndeke n'umu- n'iyo ari umubyeyi canke abubakanye bakavyara n'umwana akomeye atangorana imwe afite z'umugera kubera iki kubera uwo muti yitwararika misi yose uwo muti rero uragera ku rugero u- u- ushira imigera hasi mu maraso hari igipimo ngira bahora bacunga nabo nyene citwa ngo charge virale ni urugero rw'imigera mu maraso yego
urwo rugero rw'imigera ruragera ahantu rumanuka maze bagufasha amaraso bakarondera imigera ntibabe bakiyitora ariko si ukuvuga ngo ba- ba- bapimye umugera wa sida ntawo babona Ah, ah. bavyumve neza yego barabona mbwa bakabona ari utugera dukenya ego barabona ko umugera uri mu maraso mugabo udashobora kwandukiza ntubwitembera amaraso ku buryo bwa buryo nababwira butatu bucamwo umugera wa sida ubwira umuntu awandukiza uwundi bitaba biki- bigikunda Donc, uma- mu- umuntu arashobora guheza akagira ari nk'umu- nk'abubatse umugabo agwaye umugore atagwaye bakarangura amabanga y'ubatse bakabyara umwana akomeye kandi uwo atagwaye ntiyandure kubera iki rwa rugero rwa rugero rw'imigera mu maraso ruri hasi rwose mu gifaransa bavuga ngo charge virale indetectable
Ah, ngira ngo ni hamwe Eh, rero ibyo abantu biraheza nsabwe umuntu duka- aryamye ko yamye kuri uwo muti bikaguma uko uwo muntu ntaheza ngo yandukize umugera wa sida aza kugera kuri urwo rwego rwo kudagishobora kwandukiza umuntu haheze nk'imyaka ingahe afata uyo muti mu bisanzwe ivyonye uru- urugero rwa mbere aha mu burundi aho tugeza gupima ku mezi atandatu ya mbere umuntu ari ku muti w'umugera yawufashe neza uwo muti ukaba wahuriranye n'umugera wiwe atangorane ku mezi atandatu iyo migera iba yaheze mu maraso baraheza rero tugasubira tugapima inyuma y'umwaka inyuma y'andi mezi atandatu urwo rugero rw'imigera rubandanije ruri ruri hasi ari indetectable uwo muntu ntaba ashobora kwandukiza umugera hariho akandi kabazo jean bosco yari yabajije ati uwamaze kwandura yo kwigenza gute
ego nicyo kibazo ni cyiza cyane diane umaze kwandura uwo mugera wa sida araheza akigishwa ingene yo kwigenza ingene yo kwirinda kwandukiza abandi cyane cyane nicyo gikomeye yego
akigishwa n'ingene yofata uwo muti neza kugira ngo umukingire za ndwara z'ivyuririzi zoheza ziza zikamuhitana canke zikamumerera nabi zikamubuza kubandanya ubuzima bwiwe nk'uko bisanzwe
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
radiyo ijwi rya amerika ku mirongo migufi muri aya masaha kugera saa mbiri y'ijoro ni kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ubujurire bwo mu rubanza rwa diane rwigara na mama we adeline rwigara rwa- bwarahagaritswe ni icyemezo rero cy'ubushinjacyaha bukuru bw'u rwanda nk'uko umuvugizi wabwo yabitangarije ijwi rya amerika uyu munsi ubwo bujurire bwari bwarageze mu rukiko kuri makumyabiri na karindwi mu kwezi gushize ariko rero ubushinjacyaha buza kugibwa inama kugirwa inama na minisitiri w'ubutabera nk'uko itegeko nshinga ribimwemerera ubu rero nabere burundu nubwo nabo bavuze bati n'ubundi twari dusanzwe turabere nk'uko babibwiye umunyamakuru wacu asumutakaboye ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na radiyo yanyu murakarama